ఇది నిజ్విద్ అమెరిక్ ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turaburamukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki cumi n'icenda z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe nanje fidel niyo ngabo kuri mikro muri iki gitondo Eh, hari imigambi twafatiye hamwe twa- mu nama iheruka twakoze inama iheruka mu gace ka muhangi na- na gasenyi turabiganiye dushiraho in- ingingo zo ku- kugira ati tuze turahanahana inkuru z'abagizi ba nabi zibe zi- myiza mugabo tuzihanahane uyo ni morton baruta mukuru wa komine nyarongo mu ntara ya kigoma avuga ukugena igipolisi c'uburundi gikorana neza n'igipolisi ca tanzania iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya marareka twumvirize mugenzi wacu aloyisi bigirimana adushikiriza amakuru yaduteguriye waramutse neza aloyisi
mwaramutse fideli mwaramutse inshuti z'ijwi ry'amerika amakuru yo muri aka gatondo hirya n'ino agizwe n'ayo muri afurika tuyahere mu buganda igipolisi cya uganda carahagaritse umwanya muto umukandida kiza besigye ariko aharanira ikibanza cy'umukuru w'igihugu amakuru dukesha umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu buganda avuga ko besigye yahagaritswe ejo ku munsi wa kane ariko agerageza kwinjira mu nzu wenyine yavuze ko yariko itegurwamwo ubusuma bw'amatora avuga kandi ko Besigye yarekuwe ejo nyine ku wa kane mu masaha yitereye acajyanwa ku rugo rwiwe rurahitwa kasangati mu buraruko bwa kampala umugwa mukuru wa uganda nta makuru agaragara ko yoba yabandanije acungerewe n'igipolisi aho mu rugo iwe aho hakurya muri kongo abanyeshuri batandatu bari mu baharanira demokarasi muri ico gihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo bararengukishijwe imbere ya sentare ejo ku munsi wa kane amakuru atangwa n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo amenyesha ko abo banyeshuri bafashwe ku munsi wa kabiri bagirizwa kugumura abantu mu bisagara bitandukanye muri ico gihugu abo banyeshuri bahamagarira abanyagihugu kwiyamiriza ko ata myiteguro y'amatora igaragara iri kwiraba muri ico gihugu amakuru ava mu bashirahamwe aharanira agateka ka muntu aremeza ko abo banyeshuri batandatu bahurikiye mu muhari witwa la lucha bafatiwe mu nzu barimwo barimwo mu gisagara ca goma ku munsi wa kabiri amakuru ava mu nteko za ONU za Mo- za monisco zagiye guhagararira amahoro muri ico gihugu avuga ko abo banyeshuri bagirizwa ivyaha bitanu birimwo kwifatanya n'abagizi ba nabi uguhungabanya umutekano w'igihugu kandi bagirizwa ko ba- ka- babiba urwanko hagati y'amoko muri sudani y'epfo naho abantu bashika indwi nibo bapfuye abandi barenga mirongo ine barakomereka mu ntureka yabaye hagati y'amoko hagati y'urwaruka muri sudani y'epfo izo ntureka zabaye ejo ku munsi wa kane zabereye hafi y'ikigo c'ishirahamwe mpuzamakungoni kiri mu gisagara ca marakare aho abo bantu basha- bashinze amahema yabo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungoni ban kimune yateye ivyatsi ubwo bwicanyi ahamagarira impande zose zishamiranye kwirinda ibibacanishamwo bifatiye ku ma- ku moko asaba leta ya sudani y'epfo n'abayigwanya gushira mu ngiro amasezerano y'amahoro yashizwe ku mukono mu kwezi kwa munani kugira abanyagihugu batangure ikiringo cyo gusubiza hamwe no gukira ibikomere batewe n'intambara tukivuga kuri sudani y'epfo nyene perezida w'ico gihugu salva kiir amenyesha ko arindiriye ko rick mashare afata intebe yiwe y'icegera c'umukuru w'igihugu kugira abone gushinga leta y'ubumwe mfatakibanza umuvugizi wa perezida wa sudani y'epfo ateni wek ateni amenyesha ko perezida salva kiir yahaye rick mashare mashare murambabarira gushika ku muri uyu munsi wa gatanu kugira azobe yamaze gufata umwanya wiwe w'icegera c'umukuru w'igihugu amenyesha ko ivyo biri mu masezerano y'amahoro uko ari babiri bateye ko umukono amasezerano atim- atumbereye guhagarika intambara imaze amezi atari make gushika ubu Riek mashare ntarasubira ijuba ku mugwa mukuru wa sudani y'epfo akavuga ko azosubirayo ari uko igisagara kibanje gukurwamwo abasirikare kandi n'inteko ziwe zikajanywayo muri Cote d'Ivoire abasirikare batatu bahoze begereye perezida Laurent Gbagbo yahoze atwara Cote d'Ivoire baraciriwe munyororo wo guherayo na sentare ya Abidjan ejo ku munsi wa kane abo basirikare bagirizwa ko aribo bishe wahoze ari perezida w'ico gihugu Robert Gay haraheze imyaka cumi n'ine abantu cumi n'icenda nibo bari bamaze indwi zitatu muri izo mburano bagirizwa kwica canke kugira uruhara muri urwo rupfu rwahitanye robert geyi n'umuryango wiwe muri abo baciriwe uwo guherayo harimwo uwahoze arongoye ingabo zacungera ubuzima bw'umugore wa perezida bagbo yahoze arongoye igihugu ca cote d'ivoire abandi baciriwe umunyororo w'imyaka cumi mu gihe abarenga cumi basanze atakibagira robert Gay yafashe ubutegetsi ku nguvu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda n'icyenda amaze umwaka umwe gusa ku butegetsi acatsindwa na bagbo mu matora
turagushimiye aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza turasubira mu kanya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere duhere mu gihugu cya uganda aho habaye amatora y'umukuru w'igihugu ay'abashingamateka n'abayobozi b'inzego zo hasi ejo ku munsi wa kane umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa ari kampara akaba yarakurikiranye ayo matora ku mugoroba wo kuri uyu wa kane nibwo komisiyo y'amatora muri uganda yatangaje ko muri disitirigiti ya kampala n'abakisohari bamwe bagomba gusubiramo amatora impamvu nyamukuru iyi komisiyo itanga isabira n'imbabazi ni ibikoresho byatinze kugera ku masite y'itora bituma bashaka kuzamura umwuka mubi bateye kwimura amatora mu mujyi wa kampala honyine habarurwa ibiro by'amatora cumi na bitandatu bigomba gusubiramo naho muri wakiso ni makumyabiri na bibiri gusa hamwe hagiye hagaragara ukwitabira no kubahiriza igihe butaracya neza nka saa kumi n'ebyiri zirengaho iminota mike ibiro by'itora bya mbere kigoba mu mujyi wa kampala abaturage bari batangiye kuhagera bafata amabwiriza ku buryo imodoka ya mbere yari hasesekaye n'ibikoresho by'amatora aho yerekeje hose tugendana nayo imirongo yari miremire ku bashaka gutora bamwe mu batoye ku ikubitiro bavuga ko byagenze neza n'ubwo binubiye igihe komisiyo y'amatora yasezeranije za moya mu kadomo kitubahirijwe ibyo gutora by'amatora gabaye ni meza kubera nta muvuyo ubayemo gusa ni ukuba dukereje mu masago twifuzaga kuronderamo tuba dushaka saa moya tube tuhasohoye ariko dutanditse kuronda saa mbiri ariko abantu uri kureba ngo abantu bari kuza benshi cyane kuza gutora uratoye urumva hakurikira ikintu cyo gukurikira cyo kurinda akaruru tukakabara neza bikumva ngo uwo nshaka ngo aciyemo nubwo gutora ari ibanga byagenze bite kuri wowe yanje ko byari iby'ibanga ariko ndareba kabisa ibyacu byo biri buncemo byanyu ni ibihe ntaho nabikubwira rero biri mu mutima wanjye mu mujyi wa kampala higanje abatavuga rumwe n'ubutegetsi hagaragaye ibiro bitari bike byageze saa tanu batarabona ibikoresho by'amatora abo bakomeraga polisi yaherekezaga komisiyo y'amatora bijujuta bavuga ko bariraye ntibatorere ku gihe bati izuba riratwisha abantu bishwe n'icyaka nanjye sinzi ndatangaye ndatinye iby'abaperezida perezida bigenze gutya kampara byongeye kampara ay'abandi nkatwe tudafite ubushobozi bizagenda bite bitakuwa namna gani
turicara hano kugeza bazanye ibyo bisanduku n'ijoro ryagwa ntituhava turicara kugeza baje aha mu mujyi wa kampala hari naho byabaye ngombwa ko polisi isubira gukoresha ibyuka biryana mu maso ku batishimiye imigendekere y'amatora mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo y'abanyakenya ifite ishami muri uganda ntv akimara gutora muri disitirigiti ya rukungiri mu burengerazuba bwa uganda bwana cyiza besige mu ishyaka fdc ritavuga rumwe n'ubutegetsi ntiyiyumvisha uburyo mu bice bya kampala n'abakiso byaza imbere mu gukereza rubanda mu gutora kandi ari uburenganzira bwabo uyu ku mugoroba wo kuri uyu wa kane kampala yongeye gutabwa muri yombi azira ko yashatse kwinjira mu nzu abambari be bavugaga ko abashinzwe amatora bari kwiba amajwi byarangiye igipolisi kimurekuye perezida museveni nabo batoreye irushoro ku ivuko yavuze ko komisiyo y'amatora igomba kongera amasaha y'amatora aho bakererewe yashimangiye ko yiteze ko nrm ishyaka riri ku butegetsi ryamutanze nk'umukandida yiteguye gutsinda amatora mu kiganiro n'abanyamakuru bwana museveni yumvikanye ko naramuka atsinze amatora atiteguye gushyira ku butegetsi abatavuga rumwe nawe
the big majority why should I wa- wa- oya sinzabikora intara imwe izatsinda ku bwinshi kuko nshobora gukorera mu ihuriro eh, ryo ku mariki ukora ihuriro udafite abantu bahagije dufite ndakeka abagize inteko ishinga amategeko icumi batowe dufite abayobozi cumi na bane rero intara imwe izatsinda ndizera tuzashyiraho guverinoma ariko ushobora gukorana nabo babaye baboneye amwe mu mashyaka nta bitekerezo agira niyo waba utari muri guverinoma ushobora gukorana nayo ukazana iterambere mu gace kawe ni urugero government to bring development to your area for instance mu gihe hari bamwe bafite ubwoba ko bishobora gucika nyuma y'amatora bwana museveni yashimangiye ko nta mvururu izo ari zo zose zizakurikira amatora yavuze ko abashinzwe umutekano babikanguriwe kandi babizi hirya no hino mu gihugu biteguye gukumira uwo ari we wese wabigerageza kuri uyu munsi w'amatora kandi imbuga nkoranyambaga nka twitter na facebook muri uganda zakunze kugorana perezida museveni yavuze ko ikigo cy'igihugu cy'itumanaho uganda communication cyakuyeho izo mbuga ku mpamvu z'umutekano no kwanga ko hagira ibihuha bikwiragira mu gihugu bigamije kwica amatora kugeza ubu umujyi wa kampala uratuje kandi umutekano uracungerewe bikomeye mu gihe byari biteganijwe ko amatora arangira saa kumi za hano muri uganda byabaye ngombwa ko komisiyo y'amatora yongera igihe arangira saa moya za uganda amatora yasubitswe aratangira saa moya zo kuri uyu wa gatanu azarangira saa kumi biteganijwe ko ibizava mu matora bizamenyekana by'agateganyo nyuma y'amasaha mirongo ine n'umunani akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kampala radiyo ijwi rya amerika i washington dc abapolisi b'igihugu cya tanzania bishimiye ko bakorana n'abapolisi b'abarundi mu gucungera hamwe umutekano kandi n'abarundi barabishima ibyo byavugiwe mu birori aho abapolisi ba tanzania n'abapolisi b'uburundi basangiye imipaka bifurizanya umwaka mwiza mu bushikiranganji bw'umutekano bavuga ko atariko ibintu biri ku mipaka yose ni nkuru y'umumenyeshamakuru wacu fidel antoine nsabimana ku ruhande rw'igihugu cya tanzania barashima uburyo igipolisi cy'u Burundi gikora uko gishoboye mu gusubiza inka zikundwa kwibwa mu gihugu cya tanzania zigashogwa i burundi morton barutwa umukuru wa komine nyarongo iri mu ntara ya kigoma niwe yari yaje ayoboye umugwi w'abatanzaniya bari baje kwifatikanya n'abapolisi bakorera muri komisariya y'intara ya cankuzo avuga mu kirimi c'igiha ururimi rusa cane n'ikirundi canke ikinyarwanda Eh, hari imigambi twafatiye hamwe twa- mu nama iheruka turakoze inama iheruka mu gace ka muhange na, na gasenyi turabiganiye dushyiraho in- ingingo zo ku, kugira ati tuze turahanahana inkuru z'abagizi ba nabi zibe zi- nyiza mugabo tuzihanahane aho hari agakomite gatori twakoze duca dushyiraho abatanu b'abarundi batanu b'abatanzania kugira ati hagize ikibonekana ati ni ikibazo baga- turahamagaza ico- iyo komiti bagaca bavyiga baka- bakabigira neza Eh, izo nkozi z'ikibi turazihanahana hari nk'ibintu by'ubusuma bw'inka eh, vyama vyabaye muri tanzania kandi izo nka zikaza mu burundi mugabo abategetsi b'u Burundi na- n'igisoda c'u- c'u Burundi baraca baka- tukabibamenyesha ko twibwe baka- bakabafata kandi inka tukazironka bakazidusubiza n'abo bakozi ba nabi tu- abasuma tukabahana bagahanwa mu burundi baba abatanzania bagahanwa mu- muri tanzania hari hari igihe baniba burundi impene eh, za- zaragiye ziragebuka zijya tanzania turazifashe turazisubiza abarundi kandi ni uko nk'uko nabivuze n'abarundi barafata ibintu by'iwacu bakatugaruza eka no ku ruhande rw'u Burundi baremeza ko bakorana neza n'igipolisi co mu gihugu ca Tanzania mu guhanahana inkuru mu ntumbero yo gufata inkozi z'ikibi OPC 1 barandereka donation ni komiseri w'igipolisi mu ntara ya Cankuzo Eh, mpereye eh, nk'inka zagiye zibwa muri tanzania hibwe inka mirongo umunani n'indwi ariko muri izo nka mirongo umunani n'indwi igipolisi gikorera mu ntara ya canguzo carashoboye gufata mirongo itanu na zibiri n'izo zibwe hanyuma congera kiranazisubiza muri tanzania iyo jaze ziva ikindi naco gihambaye cane ni uko mwabo basuma eh, bitwa ko ari abatanzaniya bafadikanya n'abarundi kwiba izi nka harafashwe abakriminere bashika indwi abindwi bose rero twarashoboye kuvugana n'ubutegetsi bwa tanzaniya hanyuma turaraba ukuntu boza kubatora turabasubiza kugira ubutungane bwa tanzaniya bube ari bwo buheza eh, bugakora ku ruhande rwa tanzaniya hari inkozi z'ikibi zagiye ziza badufatira ni ca kintu twita ujirani mweme tanzaniya rero dukorana neza cyane igipolisi cyaho mbere n'abanyagihugu n'intwaro petero nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bujeje umutekano mu burundi arashima uko abapolisi bo muri komisariya y'intara ya cankuzo bakorana n'abapolisi bo mu gihugu ca tanzania akavuga ko hari indi mipaka bidashoboka ko bohura bakiginana bakinegurira hamwe twasanze ari ibintu vyiza cane vyo gushima mu gihe hariho iyindi mipaka bitameze gutyo ahantu uvuga nk'umupaka burundi buhana n'Urwa- n'igihugu c'u rwanda Eh, u rwanda aho gukora nk'uko abo muri tanzania bakora eh, ngo ba- ba- tuze turahanahana inkozi z'ikibi ziba ziriko zironona eh, ku ruhande rw'ino canke rwa hariya nk'uko muri tanzania babigira ahubwo u rwanda rworwo ahubwo rura- ruramenyereza inkozi z'ikibi rukongera rukazirungika kuza guhungabanya umutekano wo mu burundi ivyo twabonye ejo ngaha aho abajijwe intwaro bo ku ruhande rwa tanzania n'abaserukiye igipolisi ca hariya baje eh, kwifatanya n'abarundi nibaza ko eh, mu rwanda eh, uno munsi tuzoshobora tu- kubona abapolisi bo hakurya mu rwanda canke n'abajejwe intwaro baza guhimba gufasha abapolisi bino eh, mu birori nk'ivyo tubamenyeshe ko mu ntumbero yo gukomeza ubucuti hagati y'abarundi n'abatanzaniya hagiye harashigwaho amasoko muri ayo masoko rusange abarundi bita amasoko mpuzamakungu naho abatanzaniya bakayita soko la kimataifa abanyagihugu bo ku mpande zose bahuriramo bagashora canke bagasumiramo mu cankuzo fidel antoine nsabimana ku bw'ijwi rya amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi rya amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda ishengero rya pentecote rifashwa na leta zunze ubumwe za amerika biciye mu kigo cyabo cy'iterambere usaid bamaze kwigisha abantu bakuze barenga ibihumbi mirongo itatu mu myaka itanu irangiye ejo ku munsi wa kane ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda yashikirije diplome abarenga amajana atandatu maze igihe cy'amezi atandatu bigishwa ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu asumta kaboyi mwishyure fat- fagitire yanyu mbere y'iminsi mirongo itatu Mukina- mukimara- mukimara kuyibo- kuyibona ko nyuma y'iyo minsi mutish- mutishyuye mu- muhagarikirwa serivisi uyu ni umubyeyi w'imyaka mirongo ine wo mu karere ka huye mu ntara y'amajyepfo yari kuri mikoro y'ijwi rya amerika yerekana ko mu mezi atandatu amaze yiga gusoma no kwandika atataye umwanya umushinga ejo heza niwo wari umaze imyaka itanu wigisha abakuze batazi gusoma no kwandika watewe inkunga na leta zunze ubumwe za amerika binyujijwe mu kigo cyabo cy'iterambere usaid kuri uyu wa kane abagera kuri magana atandatu bo mu karere ka huye mu ntara y'amajyepfo bahawe impamyabushobozi zabo abigishijwe bemeza ko bamaze gutera intambwe mu minsi mike bamaze bamenye gusoma no kwandika nkamenya kwisomera icyapa kandi nkajya no mu isoko ntibampende mbere nari meze nk'impumyi ari kugera nk'aha nkavuga ngo icyapa cya leta birabujijwe kuhanyura nka- nkahanyura ntabizi nagera mu isoko baba bampaye wenda nk'urwandiko ngo nigende ngura ibi ugasanga nguze ibitari byo kubera ko ntanasomye kuri rwa rupapuro kandi cyane ngewe ikintu cyatumye njya no mu masomero nka telefone telefone wayikoreshaga nk'igihe kinini mu buzima butandukanye ariko kuko hano muri ejo heza bigisha gusoma no kwandika baka- bakigisha na telefone nabyo byangiriye umumaro cyane ubu nzi kwandika izina ngahamagara uwo nshaka nkamenya n'uwo ari we n'umpamagaye mbere nyine watungaga natungaga telefone nkitaba nkanahamagarwa gusa ariko ari ugupfa kwitaba gusa abigishijwe n'uyu mushinga ejo heza bahabwa n'amasomo abafasha kumenya gukora imirimo inyuranye kumenya kuzigama kwibumbira mu makoperative ndetse no gukora imishinga yabateza imbere mu barangije bahawe impamyabumenyi hari abatanze ubuhamya ko amasomo bize mu gihe cy'amezi atandatu batamenye gusoma no kwandika gusa ahubwo byabafashije no kumenya umwuga ubabeshaho ndagiye ndangana isomero ndiga ndabimenya nkomeza ishuri niga amategeko y'umuhanda mpita nkomeza nkorera na perimi ifite ngiyi iryo shuri nizemo riza kuma akazi ko kwigisha ubu ndi umwarimu wigisha ibinyabiziga wigisha imodoka wigisha moto ni ukuvuga ngo abantu bose bakeneye perimi n'igihe banyuraho ambasaderi w'amerika mu rwanda madamu erika bakerugarasi wari mu gikorwa cyo guha impamyabumenyi abarangije gusoma no kwandika mu karere ka huye yavuze ko yishimira cyane ibikorwa bikomeye uyu mushinga ejo heza uterwa inkunga n'igihugu cye wagezeho
and those are 38,000 people whose families will be better off because they can now read medication instructions. They can get news and information from the newspapers. They can access government services. They can start businesses. And as we saw from the skit today, they won't be cheated anymore because they have the business skills.
yagize ati mu bantu bize gusoma no kwandika benshi babonye ubumenyi kandi babushyize mu bikorwa bashobora kwisomera ibyo muganga yabandikiye bashobora kujya ku isoko bagahaha nta kibazo bashobora gutangira gukora ubucuruzi bashobora no kujya kwishakira serivisi mu nzego z'ibanze ntawe uzongera kubiba kuko bamenye byinshi itorero rya pantekote mu rwanda niryo rishyira mu bikorwa iyi gahunda yo kwigisha abakuze iri torero kuva ryatangira uyu murimo mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda rimaze kwigisha abarenga ibihumbi magana atandatu mu gihugu hose umuyobozi w'iri torero revera jean sibomana avuga ko habonetse n'andi madini cyangwa amatorero mu rwanda ashyira imbaraga mu kwigisha abakuze byagabanya umubare munini w'abatazi gusoma no kwandika dushoboye twese guhuriza hamwe nk'abanyamadini izo mbaraga zose nk'izo dufite uyu munsi wa none mu itorero rya pantekote mu rwanda tukazihuza nawe mu yandi madini n'amatorero byadufasha mu by'ukuri kurandura ubujiji muri iki gihugu cy'u rwanda kandi mu buryo bwihuse kuko ngewe nk'uhagarariye itorero rya pantekote mu rwanda deperi guhamagara abandi ngo nimuze dufatanye iki gikorwa hari uwaza agenza amaguru make mu ntara y'amajyepfo abarangije aya masomo barenga magana atandatu iyi ntara iracyasabwa gushyira imbaraga cyane mu kwigisha abakuze gusoma no kwandika kuko abaturage bayo bangana na mirongo itatu ku ijana batazi gusoma no kwandika munyentwara rufonsi ni umuyobozi w'iyi ntara uyu munsi imibare aho igeze n'ubwo ubwo ihinduka yiyongera umunsi ku wundi ubwo ababizi abatarabimenya bari hagati ya makumyabiri na gatanu na mirongo itatu ku ijana mu baturage bangahe bagize intara y'amajyepfo intara y'amajyepfundi ubu turi hejuru ya miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana atandatu ariko ubwo ngubwo iyo tuvuga ijanisha tuba tubivuga kuri ba bandi bareberwaho muri icyo cyiciro ku batoyeho murabizi ko dufite amahirwe y'uko bose bafite uburenganzira n'ubushobozi bwo kujya ku ishuri iyi porogaramu yiswe ejo heza isoje imaze kwigisha abakuze gusoma no kwandika barenga ibihumbi mirongo itatu n'umunani mu myaka itanu yari imaze mu turere umunani tw'igihugu igihugu cya amerika cyatanze inkunga ingana n'amadolari miliyoni cumi n'eshatu ni ukuvuga asaga miliyari icumi mu mafaranga y'u rwanda asumuta kaboyi ijwi rya amerika mu karere ka huye mu ntara y'amajyepfo radiyo ijwi rya amerika rirabashyikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashyikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika ziranegura ibitero by'iterabwoba byagizwe na boko haram ku itariki ya mirongo ibiri n'icyenda na mirongo itatu mu kwezi kwa mbere mu buraruko bushyira ubuseruko bwa nigeria ku itariki ya mirongo itatu mu kigwati cya dalori abo bagizi b'iterabwoba bateye bombe mu iduka batera ikigwati bongera baturira amazu y'ibyatsi y'abanyagihugu atari make abagwanyi ba boko haram baturiye amazu ashika ku majana atatu muri yo bakaba baturiyemo abantu babona bamwe muri bo bakaba bari abana ikigo cya leta ya nigeria kijejwe gutabara byihuta gitangaza ko hapfuye abantu bashika kuri mirongo itandatu na batanu hongera hakomereka abandi ijana na mirongo itatu na batandatu boko haram umugwi wafashe icyemezo cyo kuyoborwa no kubahiriza amabwirizwa y'umugwi w'intagondwa za islamic state baharanira leta ya kisilamu umaze igihe ugira ibitero mu buraruko bwa nigeria amakuru atandukanye avuga ko abo bagwanyi bamaze kwica abantu bashika ku bihumbi mirongo ibiri mu myaka itandatu iheze batesha ingo abandi amamiliyoni abiri n'ibice bitatu boko haram ibandanya kugira ibitero bikomeye ku basivili harimo n'abana uwo mugwi w'iterabwoba ubandanya kwerekana ko atagaciro uha kiremwa muntu leta zunze ubumwe za amerika zirahojeje imiryango y'ababuze ababo bose mu bitero vya boko haram leta zunze ubumwe za amerika zigiye kubandanya gufasha abantu bageramiwe n'ubwicanyi bugirwa na boko haram mu kubashikiriza imfungurwa n'izindi mfashanyo mu kurwanya ubwo bugizi bwa nabi bugirwa na boko haram mu kwezi kwa cumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu perezida barack obama yatangaje ko amerika yafashe ingingo yo kurungika abasirikare amajana atatu b'abanyamerika indege za drone zijejwe kugenduruza akarere mu ngingo yo gukomeza umugambi wo kurwanya abo bagwanyi b'abaislamiste ako kagwi k'abasirikare b'abanyamerika bahawe igikorwa cyo kugenduza no kwegeranya amakuru yo muri ako karere hakoreshejwe ubuhinga bwo mu kirere mu itangazo ryasohowe na john kirby umuvugizi w'ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga ku itariki zibiri z'ukwezi kwa kabiri yavuze ko leta zunze ubumwe za amerika zizobandanya gufata mu mugongo nigeria n'ibindi bihugu bicuditse nabo biri mu karere k'ikiyaga chad mu kurwanya iterabwoba
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mbona mugenzi wacu aloyce bigirimana agarutse muri studio kugira twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije aloyce
mu gihugu cy'ubuganda igipolisi cy'ubuganda cyarahagaritse umwanya muto umukandida kiza besigye ariko haranira ikibanza cy'umukuru w'igihugu besigye yahagaritswe ejo ku munsi wa kane ariko agerageza kwinjira mu nzu wenyine yise ko yariko itegurirwamo ubusuma bw'amatora avuga kandi ko yarekuwe ejo nyine ku wa kane mu masaha yitereye acajyanwa ku rugo rwiwe ruri ahitwa kasangani mu buraruko bwa kampala umurwa mukuru wa uganda n'amakuru agaragara ko yoba yabandanije acungerewe n'igipolisi aho mu rugo iwe muri congo naho abanyeshuri batandatu bari mu baharanira demokarasi muri icyo gihugu bararengukishijwe imbere ya sentare ejo ku munsi wa kane abo banyeshuri batandatu bahurikiye mu muhari witwa laruca bafatiwe mu nzu barimwo mu gisagara cya goma ku munsi wa kabiri amakuru ava mu nteko za oni za monisiko ziri muri congo avuga ko abo banyeshuri bagirizwa ibyaha bitanu birimwo kwifatanya n'abagizi ba nabi kwifatanya n'abahungabanya umutekano w'igihugu kandi bakabiba urwanko hagati y'amoko muri sudani y'epfo abantu bashika indwi nibo bafuye abandi barenga mirongo ine barakomereka mu ntureka hagati y'amoko yabaye hagati y'urwaruka muri icyo gihugu cya sudani y'epfo izo ntureka zabaye ejo ku munsi wa kane zabereye hafi y'ikigo cy'ishyirahamwe mpuzamakungoni kiri mu gisagara cya marakare aho abantu aho abo bantu murambabarira bashinze amahema yabo muri icyo gihugu nyine perezida w'icyo gihugu salva kire amenyesha ko arindiriye ko reke mashare afata intebe yiwe y'icegera cy'umukuru w'igihugu kugira abone gushinga leta y'ubumwe mfata kibanza umuvugizi wa perezida wa sudani y'epfo amenyesha ko perezida salva kire yahaye reke mashare gushika kuri wa gatanu kugira azobe yahaye yamaze gufata umwanya wiwe w'icegera cy'umukuru w'igihugu gushika ubu Rick Machar ntarasubira ijuba ku mugwa mukuru wa Sudani y'Epfo ahavuga ko azosubirayo ari uko igisagara kibanje kukugwamwo abasirikare kandi n'inteko ziwe zikajanywayo muri Cote d'Ivoire naho abasirikare batatu bahoze begereye perezida Laurent Gbagbo yahoze atwara ico gihugu baracira umunyororo wo guherayo
inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha aha niho bigarukiye turabashimiye kuba mwaduteze amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.